Now, wow my people, this video one and one watch so at the end make una watch and reach ground do oh, make una hear with wetin tinubu talk. if i don't finish to talk for here so the video dey there una come here hear wetin tinubu talk, my people. Now try watch and reach ground o oh, be patient o oh, eh eh no be everything now they do gra gra everything na now go dey tok una no go say person to talk um, you not supposed to talk you not supposed to say shit May you prepare before you they come May you do this one May you not do this one yes my name na bosekonagist tv if you never subscribe to my channel what do you they wait for so my correct correct people when they come they subscribe me They watch me They leave better comment for me When they watch without When they watch with start hate comment god go bless you now so i don come again o people, wey dey say hmm na so so ni eh, olori na army palace but i dey do other videos na na go dey find na na wetin una dey find na una dey go there una no go search your videos una just carry the talk so let's go without wasting no time so my correct people, everybody don know wetin dey as i jam this, this news now i say no and dis eh, video i con react to that small video so credit to the source of that video It is very it is dear so now come here, out in take promise say e take beg people. say I say i beg all my yoruba people, my yoruba nation southwest north east everywhere say make una beg make una support am say e must go villa say because. hmm Now they say this one na do or okpeme o do or okpeme eh either do or rip o na him tok o either do or okpeme okay because hey dat villa he don't dey there finish say make and as he go take dey there say without the help of uh, our yoruba pipo e own pipo say no go fit enter there say na begging dey beg una o yoruba pipo yoruba brother, sister daughter son wey dey for di whole world e say everywhere one una dey anywhere one una dey from abroad e say make una come come vote for am so dat im go dey there so dat im go repair um, eh, nigeria so my pipo so me i con dey ask say ah, ah The money wey dem borrow for nigeria shey tinubu go pay the money He say yes he go pay am <laughs> hey dis one na gbegiri news o dem mind come sweet me mm. know dis pipo na wen dem wan do election but e be like say i come dey take style dey believe tinubu oh. pass dis our eh, north oh. pipo my pipo wetin una think me i take style The believer say maybe if e go there e go try e best guys Now what do you now think You now go put am for comment section because say if e go there hmm i know say him go put am watch this video reach ground o watch and reach ground guys so my people, as i say this, you now say no make i come touch lighter say tinubu say make i help am Beguna. say make una come to rescue semunkuna come carry and put for dear because before he go kill himself because he get uh, this thing you see they shake you understand tinubu they shake but today he not shake e put am i know say dem don arrange di dis thing They don't arrange eh, and wait for am now You know they put hand forward They they stand for this thing in eh, front of eh, What wetin dem call her? What wetin dem call dat thing when they dey stand put now? Whatever they talk whether they put microphone and eh, when be like church this thing and when pastor dey stand they they talk my people, i don't know wetin i want call am Eh, -huh. Eh, na pulpit <laughs> eh they go kill me for this. They go kill me for here today oh. o dem say see am abeg <laughs> o oh, mm him stand for there him cover him two hands i know say him two hands dey there but he dey use am my people. di talk clear o oh. tinubu no dey sick o oh. tinubu don well o oh. my people, he don well e not sick He don well kampe because he talk too clear be like say e no come dey He know say stress my people, that stress eh wen eh, bubu no take give am ticket that day The thing come hold am well well na im make am now eh, the stress don't come comot for him mm-hmm. body because he even say say e say uh, for this thing uh, queen of England sef he say e support am o yeah he say because he go rule nigeria well well He say the queen of England everybody from london from abroad america everywhere say the day back get it back. He say so therefore you people for nigeria e brothers sisters north south east west i say I beg, make una come support her. so I beg, nigeria people, we be one nigeria for now until the time when we come get our yoruba nation That one not be problem at all so we go first of all let make we join hand together, make we first of all support eh, tinubu maybe through tinubu and if he wan comot e go come release yoruba nation for us eh, me i so much believe on that one yoruba nation not be one day o but person must first of all dey there before yoruba nation go come exist na im be the thing so my correct people, mm-hmm. as i see this one now say no make i can't tell you now. make i can't show now. say see what the uh o uh mohammed eh, bola tinubu um the president to be uh me i like bola tinubu the only time when me i no take like am that day na that period when be say those children when he no come talk na that thing na im just vex me i like am say make him i like am pass buhari na say make him come some people say as he put buhari for there everybody know say na tinubu na him put buhari for there na na he remove good goodluck tinubu wen go america wen go for edo state wen say make dem vote for who e say make dem vote for that time say na only buhari na im fit do the thing. say make dem vote for am say e go repair <laughs> e go come repair benin city like lagos say benin city go come be like lagos <laughs> oh god no lie to hmm no this thing o oh. ever since dem born me i no dey see light o dat time sef come even better. When we dey say abi no be our turn dem dey say up nepa till now They come still they do up children wey dem don born great grandchildren all of dem don still they do up nepa you understand me now generator you no dey let people they hear what with di generator wey they dey sell for nigeria I'm not sure say dis uh, something will even stop you understand this up nepa and uh, even I'm not sure say they go do light because if you yeah these people not even care people wey dey live for ikoyi GVC, Banana Island. They don't care about light because now they, they do their own. Uh, if like say they get card or something, their plant is ready. As they go, they start. You understand? They not too care like that about up NEPA or no up NEPA. Now, the just the poor masses, when they for outside those places, poor people, now they, suffer them now. But if Tinubu fit do free education, medical but the money wey him go take do am now where the money dey my people. Now go here, oh, I bet he say dat villa e say if e no ha tinubu say that villa if e no enter there say now do or die o oh, my people. we go gather sit down here we will see the small we will watch the small video together. When he take talk and say this one hmm I do or die o oh. if una not put am for there say hey heaven go come down o he say so una go carry am He say he must he must he must na must he talk? o oh. my people, these people now shey im don give himself life no be god dey give life tinubu no even know whether if he wake up na i don wan make e die or oh, god forbid Whether if he sleep he enemy say no go wake up tomorrow e don know so e dey say must He must be there you understand me These people, eh They are tired for them, o oh. hmm make una watch the video together bye bye some may be running i don't know where to <laughs> but me i'm going to the villa inshallah i want to seek your cooperation I say I'm running. I don't have legs without you being there. You are my leg, you are my wings, you are my wing to get me there. And I promise you, I will not let you down. We are in that season again now to elect people. I said, please elect me. I am the best of all of them. In terms of experience, private sector experience, I have. Governance experience, you can see Lagos. We join hands together, we form APC, we never fail. We are he not going to fail? Our broom will sweep them into the dustbin. What are they talking about? They spent 16 years, they don't see the road. I know the road. believe you will follow me. Follow the man who knows the road. God bless you. God bless